dem say room get ready to frustrate all di whole olori comot for palace hmm say di way wey she take frustrate ex olori wurola and queen comot for palace my correct pipo no be news again no wen we don dey we con dey hear even e get lawyer wen even write He say <clears throat> concerning the rumor when we dey hear dey say runke na im tell kabiyesi say alejo say kabiyesi say make e collect uh, eh, make e go collect pikin say anything wey pikin from uh, Queen Naomi welcome to Bose Corners TV so my correct people abeg if you never subscribe to my channel make you subscribe hit on your notification bell so that anytime when i dey bring videos you go dey see them. so people when they go they come back god will bless una i dey talking about royal home i dey talking about nigeria celebrities for my channel so my correct people, I may you follow me o oh for my facebook page o oh. also subscribe to me give me star May you like share you understand so my correct people. um you know for the past uh, how many exactly wetin wetin uh, olori runke they look for na im be this one so that her name go dey trend na im she they look for you understand because she saw this one wey be say now mary her name the trend she not like him. Now I make she they do things by all means different kind of things make her name for the trend you understand my people, and as she take opportunity of say na she according to wetin we hear say na she only people love out of the whole queen for palace there she use that as an opportunity when she take dey deal with dem for there which for me e don't concern me Now, na the meat when he hungry them, now they use their money to buy for me i never see where men where women come turn to men when they marry diasef whether they like you or not they marry diasef carry signboard because of say dem wan be eh, ogunsi olori They use their own money to marry diasef no matter the upon all di trauma wey dem dey pass through the kind things wey dem dey pass through for palace dem no care o oh, becos of that name my people ten years so the news of this, e come come out na say na runke na e frustrate um wurola That when he marry now and wen e because wurola say e no know people wey e dey send her text message say make e leave oni of ife and comot for dat palace make una no eh, forget ara that tok drum e tok am say some people they send a message say you are not the olori of dis thing again my people, the same thing. When they do queen army begin call queen army different name na im come be this one so so my people, men i not say na my mouth na na for hear am una know say dis eh, yesterday we hear and since how many days na now we dey hear say ruke don't tell oni of ife say make e go carry prince for queen naomi hand say make e go carry The thing was very very difficult for me to believe that ah kabiyesi cannot fall into that kind of a thing na but somebody come say ah what about if Ronke in the in the in the court of law he cannot do it what about in the in the court of juju <laughs> lọ́tí ìwé kàyámátà no fit do ẹ mà gbà mí o my people nothing wey kayamata no fit do so somebody say uh, he say Runke is the one that frustrated Wurola and Queen Naomi yeah, she is I have been saying it that is not that Kabiyesi have spiritual problem that makes women to divorce him oh my God the God of Naomi have exposed them the woman psychic, Aya Oba Those that surrounded Kabiyesi are the one that is frustrating them. And wow. My people, shebi una don here. make una know say na me na im can write down. For dear. you understand me? So they say can even frustrate the wife of the first wife of uh, Kabiyesi when im name na go hear you understand so uh, uh, he say yes yes o oh, she you are highly correct she was the one that troubling Onirisa wedlock always she worked against Onirisa first heartthrob Adebukola Bombata Ogunwusi separation two she is serial homebreaker um hmm, àgbáyà rádaràda adulterous mother jehovah shebi una don hear na wow imagine that day sef she no even fear o for her interview when she say ten years na she dey she dey for hey na real god of queen naomi sha real god of queen naomi god of queen naomi really e really expose these people, sha without even looking back she can't forget in the name of interview can't forget she can't begin talking. As she don't take dey with caviarcy for good 10 years imagine that one and somebody can't come here that day They have happy put say runke don't dey with caviarcy forgetting with the atrocity when runke don't commit towards all these caviarcy wife them even the senior wife eh come they commit adultery with caviarcy and ah, wow and that time look at the way she look o oh. no be now she come come They say ah she is rich she is rich but she is rich she no use the richness take take care of herself now. dat one na local richness now. rich rich rich rich use and they build things for women The person wey is even wet for church uh, no uh, cost for customary court for i think uk destroy their marriage man ha na wow ah my people, it is well o oh. it is well abeg make e no just go dat side o oh, concerning eh, the prince make e dey her day my the husband when she they marry and leave queen naomi alone with her son queen naomi he not even concern her concern you people. she just they do her tin understand me now make she come out purposely for her interview say that palace say e no fit enta e, shebi una don say e no fit enta that palace e no fit stay that palace when those six women hefty women strong women when they dey say no dey enta there make dem carry their wahala make dem carry palace e don dash una the palace some people dey ask me say kunami dey bear ogunsi yes e dey bear am you understand e dey bear ogunsi and they are still calling her olori i say yes and so we see am so my people, this and that tin na im dey pay dem for body di tin dey pay dem for body o oh. consider ah e dey pain ah the thing pain runke for body and that's ogunsi na runke na im dey send those pipo wen e dey come come dey write eh, anyhow and di oda one na from mariam make mariam face i dey come i come give una gist concerning mariam and runke so make dem face dia front well well make dem look well well runge your cup eh i swear to god where the cup of runge and the funniest thing Ooni of Ife just a dance to her tune but dem say juju not the cash king now I abi not be so we here. They say juju not the cash king you know see Mary and juju when he go do instead of her to catch Kabiyesi the juju come turn against her Now she come turn to mumu for palace so make una leave una comment god will bless you una.